murumva radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda turi ku mirongo migufi short waves mu burundi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri mwadusanga ariko no ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mwese nshuti muri kumwe nanjye hano muri studio ya karindwi i washington dc na eugenia mukankusi ubasuhuza mbahaye ikaze mwese abatwumvaho muri hose muri uyu mwanya rero ni ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima nk'uko tubibagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha uyu munsi turabaganirira ku mubu utera indwara ya malariya n'uburyo bwo kwirinda ikaze mwese muri isanga kuri radiyo yanyu muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
bari muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze mwese mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu ubuzima aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu turaganira ku ndwara ya malariya tureba cyane cyane umubu utera iyo ndwara indwara ikomeje kwibasira rubanda nk'uko bisanzwe rero muduhe telefone zanyu abatari baziduha nibo ndimo kubwira abandi namwe mwaziduhaye mwakoze cyane turazitegereje rero abatari baziduha murabizi ko mushobora kutubipa kuri nomero yacu ya watsapu ni akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ikiganiro cy'uyu munsi rero kiravuga ku buryo umubu ukwirakwiza udukoko dutera malariya ndetse no ku ngamba zo kwirinda muri iki gihe ibihe by'imvura bitangiye hari nacyo gihe kandi gikunze kugaragaramo umubare mwinshi w'abantu barwara malariya mugume rero hafi ya radiyo yanyu muganire n'umutumirwa twabatumiriye uyu munsi imibare igaragara muri raporo y'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms yasohotse mu kwezi kwa cumi na kumwe k'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'umunani igaragaza ko abantu miliyoni magana abiri na cumi n'icyenda bagaragaweho indwara ya malariya mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi byiyongereyeho miliyoni magana abiri na cumi na barindwi ku barwayi ba malariya bo mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu ku kigereranyo umubare w'abantu bahitanywe na malariya ubu wari uhagaze mu bihumbi bine magana atatu ibihumbi bine magana atatu mirongo itatu na batanu mu mwaka rero wabanje umubare wari nk'uwo itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa kane ni umunsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya indwara ya malariya hakorwa byinshi bitandukanye harimo ubukangurambaga bigamije guhangana n'iyo ndwara ndetse no kuyikumira ariko se inama zitangwa aho zirakurikizwa uko mwe mubibona habura rero iki ngo iyo ndwara ya malariya icike harimo gukorwa iki muri iki gihe ntimugerere aho mujya nk'uko nabibabwiraga turaganira n'impuguke dr emmanuel hakizimana ni umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ibikwirakwiza indwara ya malariya muri rbc ni ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda hakaba n'inzobere rero muri iyo siyanse turi kumwe ku murongo wa telefone aho ari i kigali mu rwanda twakire umutumirwa wacu dr emmanuel hakizimana wiriwe neza urahora akomeye
wiriwe neza eugenie wakoze cyane rero kutubonera aka kanya kugira ngo tuganire kuri iyi ndwara ya malariya hari hashize igihe tuganiriye nongeye kuguha ikaze ku ijwi ry'amerika
murakoze namwe mbere y'uko tukubaza ibyerekeranye n'umubu utera malariya ubwawo nk'uko wabikozeho ubushakashatsi busesuye nagira ngo dr hakizimana muri make ubanze ubwire abatwumva malariya icyo ari cyo n'icyitera
murakoze eugenie nibyo koko malariya ni indwara yiganze cyane cyane mu bihugu bya afurika munsi y'ubutayu bwa sahara mariya rero ikaba ari indwara cyane cyane ikunze eh, kugaragazwa n'ibimenyetso by'umuriro kumeneka umutwe eh, n'ibindi ikaba rero iterwa n'agakoko oh, bita plasmodium eh, kakaba ari- ikaba ari ikwirakwizwa eh, n'umubu eh, w'ingore wo mu bwoko bwa noferi
Ye.
mwakoze murakoze cyane dr emmanuel hakizimana Eh, ndebye uko imibare ihagaze muri raporo y'umwaka ku bijyanye na malariya mu rwanda hagati y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani na bibiri na cumi n'icyenda iyi ndwara isa n'iyagabanutse mwatubwiraho iki eh, uko byifashe muri iki gihe
Eh, nibyo koko mu rwanda eh, hari ingamba nyinshi zashyizwe mu bikorwa ah, ku buryo mara ashoboye kugabanukaho eh, cumi na karindwi n'ibice icyenda ku ijana eh, ku bantu bajya kwivuza malariya ugereranyije n'imibare yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Ah, noneho nk'abantu barwara ku buryo bazahaza bakajya mu bitaro ah, ariyo- ariyo mara twita mara y'igikatu eh, bagabanutseho mirongo itanu ku ijana Eh, hanyuma nanone impfu ah, ziterwa na malariya zo zagabanutse mirongo itanu ku ijana eko zavuye ku bantu bitabye imana bagera kuri eh, magana atanu na makumyabiri n'icyenda mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu Eh, uyu mwaka rero ushize bari magana mirongo itandatu na bane Eh, noneho rero tukaba twashyize ingufu cyane cyane eh, ku bijyanye no gutera imiti imbere mu mazu eh, yica umubu ukwirakwiza malariya umwaka ushize twari twateye uwo muti mu turere icumi eh, muri cumi na dutanu twari duteganyijwe natanga urugero nk'intara yose eh, y'Iburasirazuba igizwe n'uturere turindwi eh, ndetse n'uturere dutatu two mu ntara y'amajyepfo ikindi kandi twakanguriye abanyarwanda ah, kwivuza neza kandi kare eh, tubikikije mu bajyanama b'ubuzima ah, ku buryo muri buri mudugudu abajyanama b'ubuzima barapima bakongera akava- bakavura umuntu wese eh, ugaragaweho indwara ya malariya Eh, ku buryo mirongo itandatu ku ijana y'abarwayi bose bagaragaye bavuwe n'abajyanama b'ubuzima hanyuma mirongo ine ku ijana nibo bavuye ku bigo nderabuzima murumva rero ko twashyize imbere ibijyanye no kwirinda eh, hanyuma nanone eh, dushyira imbere ibijyanye no kwivuza neza ah, kandi kare byatumye rero abantu batazaharangwa bagume mu mago hanyuma bakajya kwivuza hakiri kare Ye.
Murakoze.
izo ni ingamba zikomeye kandi zimaze no gutanga umusaruro nk'uko mwabivugaga muri iyo mibare mutubwiye yerekeranye no- n'igabanuka ry'indwara ya malariya ndetse n'umubare w'abahitanwaga na- n'iyo ndwara none muri makeya malariya yandura ite ni mu bihe bihe i- ikunze kuzamuka kandi kubera iki
Eh, hano dufatiye ku rugero rwo mu rwanda eh, nk'uko nari nabisobanuye mbere eh, malariya iterwa ah, n'agakoko oh, kitwa plasmodium eh, kakaba gakwirakwizwa n'umubu oh, w'ingore mu bwoko bwa anoteri hanyuma rero urebye hari igice kinini eh, cy'imyororokere y'umubu eh, kimara cyane cyane eh, mu mazi ntabwo ko mirongo itatu ku ijana kuva umubu uhereye ku magi ukageza igihe umubu uguruka upfiriye Ah, bitwara hafi ah, nk'iminsi hagati ya mirongo itatu na mirongo ine n'umwe ubwo dushyizeho n'imiti yo mu mazi urebye usanga igice kinini ah, ari eh, mu mazi mirongo itatu ku ijana hanyuma nka mirongo ku ijana niho rero tuba tubona umubu uguruka ubwo rero bumva yuko ah, malariya ikunze kuboneka cyane cyane igihe cy'imvura ah, kuko ibidendezi by'amazi biba ari byinshi ahantu hatandukanye ukongeraho cyane cyane eh, n'igihe eh, cyane cyane ku mukamuko w'imvura ubwo nko guhera mu kwezi kwa gatanu kuzajya mu kwezi kwa gatandatu ukwa karindwi ikongera kugaruka mu kwezi kwa cumi na kumwe kugera mu kwezi kwa mbere O- usanga rero malariya ikunze kwiganza cyane cyane eh, igihe cy'umukamuko w'imvura ariko ibatangiye kororoka imvura igitangira kugwa ubu rero nafata urugero nko guhera mu kwezi kwa cyenda ubu niho tugiye gutangira kuboneka ibidendezi by'amazi ariho imibu yororokera eh, cyane cyane hanyuma ntikigeza mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kumwe noneho utangira gusanga ya mibu itangiye kuba myi- eh, kuba myinshi hanyuma bigatuma noneho malariya izamuka Eh, muri rusange rero usanga amara ikunze kuzamuka eh, cyane cyane nko guhera mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu kongera mu kwezi kwa cumi na kumwe kugera mu kwezi kwa ah, kwa mbere Mhm. ye turaza gukomeza ubwo muraza ku- no kutubwira uko iyo mibu ibaho itakiri mu mazi ariko abakunzi b'ijwi rya amerika batangiye kuduhamagara reka mbanze mbaho umwanya bibarize yenda n'icyo ngicyo baraza kukigeraho cyangwa se nibatakikubaza ndaza kukikubaza Eh, tubanze twakire ku murongo wa telefone samweri samweri wiriwe
Rero neza yego urahagana hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Kayonza yego ufite ikibazo cyangwa Yego.
igitekerezo
Ah, ndamushimira ku byo bamaze kutubwira Mhm.
ikibazo nabyo bamubaze Mm.
bajya batubwira ko iyo umugoroba ugeze ngo tugomba gukinga amadirishya kugira iyo mibu yinjira mu nzu none ku manywa bwo uwo mubu ntabwo ushobora kuma ukagutera malariya
Mhm.
wenda tuzi ko wenda ushobora kuba wenda ujyana nijoro ku manywa bwo ntiwakwibuka ukagutera malariya murakoze Ye, urakoze cyane rwose ikibazo cyawe samweri Eh, dogiteri hakizimana emmanuel atetse umubu ko mutubwira gukinga nijoro ku manywa ntabwo umubu wakwinjira yenda ukanagenda ukihisha ahantu hanyuma cyangwa se ntiwanakuruma ari ku manywa ugomba kukuruma nijoro kugira ngo umusubize
Eh, samuel abajije ikibazo cyiza cyane urebye n'abantu benshi nicyo kibazo bakunda kwibaza Eh, rero ah, imibu yo mu bwoko bwa noferi iyo ikunze kurumana nijoro eh, nko guhera saa mbiri kugeza mu gitondo ariko ikagaragara cyane cyane nko guhera saa yine kugeza mu gitondo kubera iki imibu ishakisha umuntu iruma ntabwo ikoresha amaso ahubwo igihe izishakisha ahantu ah, hari imyuka ijyanye n'ibyuya tubira eh, cyane cyane imyuka duhumeka Ah, ngira ngo twese iyo winjiye mu nzu abantu barayemo wumva yuko impumuro yabo itandukanye n'impumuro yo hanze imibu rero igenda ikurikiye eh, bya byuya tubira ndetse n'imyuka duhumeka ariyo mpamvu yo guhera ayo masaha abantu bamaze kuryama niho iyo mu bwoko bwa nofe itangira kuza kurumana nayo imibu ikunze kurumana guhera amasaha kumi n'igice kuzagera saa mbiri eh, z'ijoro usanga atari imibu yo mu bwoko bwa noferi Mhm. Ye, murakoze cyane reka twakire na okelo okelo turi kumwe
turi kumwe uri hehe
ndi mu gihugu cya uganda paderi yego ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, igitekerezo aba- abantu
Eh, banza telefoni ya okero icitse reka nsabe ku buhanga Eh, okero ngo uratwumva
Mva.
Eh, telefoni yawe yivuze nabi nuko komeza eh, abaturage nabo ntabwo bakitabira kuryama mu nzitiramibu cyane nk'uko mbere byari biri Ah, nibaza ko bashyiramo imbaraga mu gukangurira abaturage kuryama mu nzitiramibu
urumva babikora gute kandi bahora babibabwira se aho bo ibyabo akazi kabo ba- baragakora ko gu- kubabwira iz- akamaro k'inzitiramibu bakaba bakanazibagezaho noneho umuturage we yagombye gushyiraho ake n'aba atazirayemo kandi babimubwiye bazakora iki
Eh, nibaza ko ba- bakora ubukangurambaga buhagije wenda ndabaha nashaka kuvuga nko mu gice ndimo Mm,
mu gice ndimo aba ikibazo cya malariya cyane cyane ku buryo usanga gihangayikishije abayobozi ba- ba- b'agace bayobora ba paderi mani mu majyaruguru mhm.
bari gusanga bari gutanga inzitiramibu ariko abaturage ugasanga nabo ntabwo babyitabira kubera kenshi bari batanga inzitiramibu zivuye muri gavumenti ariko abazidu- abaziduha nabo ugasanga ntabwo badukangurira cyane ku- kuzikoresha ugasanga n'abategetsi nabo turi gushyiramo akabo abashinzwe iby'ubuzima
Mhm, uravuga aho ngaho Ah, eh, aho muri nanone- uganda Ah, nagira mubaze akabazo hari imiti ya malariya ikunze gutangwa nkurikije iyo dukunze gufata inaha hari imiti dukunda kurwara malariya cyane tugafata imiti yitwa kwinini sinzi nimba mushobora kuba muyizi ikatugiraho ikibazo gikomeye cyane cyo kuzungerezwa mu mutwe no kubabara mu nda wenda yatubwira dogita nimba nta ngaruka bitera ibyo binini bita kwinini kinini okay ye ah, bugumye hafi urimo kutwumvira ku kuri kuri radiyo
kuri Ndahakurikira.
telefone kuri telefone bugumye hafi noneho abanze agusubize Ah, dr hakizimana
Eh, murakoze rero icyo ni ikibazo cyiza cyane Eh, ntangiriye ku nzitiramibu nayo mbabwiye impamvu y'inzitiramibu Im- inzitiramibu turinda kubera ko imibu izikurikiye icyuya tubira ndetse n'imyuka duhumeka niyo mpamvu imenya ahantu turi iyo turyamye mu nzitiramibu rero bituma ah, idashobora kutugeraho Eh, rero eh, ku nzitiramibu habaho kwigira hakaho kwifata neza ndetse no kwikoresha buri joro rero iyo hariho gahunda yo gutanga inzitiramibu bisaba ko inzitiramibu uyifata neza ukayikoresha neza kandi ukayiryamamo buri joro inzitiramibu rero burya ni igikoresho cyakozwe kuva kera Eh, ku gihe mujya mwumva uwitwaga ba cleopatre yajyaga burya aryama mu nzitiramibu ikozwe mu ndodo za zahabu buriya rero ah, inzitiramibu ni nk'ingabo ituma umuntu umubu utamuruma ku bijyanye na kinine eh, kinine buriya ni umuti wakoreshejwe kuva kera eh, ukaba hano mu rwanda ah, tuwukoresha iyo umuntu agaragaje mara y'igikatu Ah, rero ukunze kugira ingaruka ah, cyane cyane ukumva ufite nk'isereri ukumva ufite isesemi ariko ibyo bimenyetso birashira ntibizakunze rero kurangiza umuti wafataga ah, kuko iyo umaze gukira eh, izo ngaruka wumvaga isesemi eh, n'ibindi birashira murakoze ye akabazo gatoya hari ukuntu abaganga bajya batubwira ko hari imiti umuntu ashobora gufata akayifata mu nda nsa cyangwa se akayifata yagize icyo afungura ah, yaba atafunguye hakaba haba nk'ingaruka nk'izo ngizo zirimo n'isereri cyangwa se n'isesemi ah, cyangwa no kubabara- kuba wababara mu nda mwagira ikintu mubitubwiraho gatoya Eh, urakoze cyane Virginia ubundi ku miti myinshi eh, abaganga basaba yuko ubanza kurya hanyuma wamara kurya ukana gufata imiti ariyo mpamvu rero na kinini biba byiza yuko ubanza gufungura hanyuma wamara gufungura ukana kunywa ah, iyo miti kuko iyo igiye mu ndasa niho n'ibyo bimenyetso ah, cyane cyane usanga bikuzahaza ah, bidashobora kugaragara iyo wabanje ku- gufungura ni byiza ko umuti uwo ari wo wose ubanza gufata ifunguro ariko hatarimo amata Mhm. Ah, uyu muti ushobora kuba wagira bya bindi bita ubudahangarwa umuntu aramutse yawufashe nabi ntarangize igipimo bamwandikiye
Eh, muri rusange umuti iyo utubahirije iminsi bagusabye kugira ngo uwufate ah, usanga rero bituma habaho ubudahangarwa eh, kuri twa dukoko dutera malariya cyangwa n'izindi ndwara zose utwo dukoko ntabwo tuba twafashe umuti uhagije kugira ngo dushobore gushyira mu mubiri Eh, ni byiza rero yuko umuti uwufata igihe ukawufata iminsi bakubwiye eh, kugira ngo twa dukoko twose dushobore gushira mu mubiri bikaba ari na byiza ko iyo umaze kurangiza kuwufata watura kwa muganga bagapima bakareba niba twa dukoko tutakiri mu mubiri byaba ari byiza kugira ngo utazana ubudahangarwa bwa- agakoko kuri uwo muti wakoresheje Mm. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga ku murongo wa telefone twakire na david uranyumva david wiriwe neza urahagana hehe Eh, telefone yawe ko yanze david Re- uretse gato turongera tuguhamagare david reka twube twakiriye joseph joseph
Eh, karame karame eugeni wiriwe neza
Eh, mwiriwe mwiriwe Eh, uri hehe
Eh, ni mu rwanda mu ntara y'amajyepfo Ye. ufite ikibazo cyangwa ni igitekerezo wifuza gutanga
Eh, mfite eh, akabazo ko kubaza uwo mutumire ariko mubanze mumundamukirize narakumva rwose ndabaramukije nanjye
Eh, yego Eh, ku bijyanye n'iyi ndwara ya malariya mwavuze ko iterwa n'umubu Mhm.
ese umubu umubu ushobora gutera umuntu malariya umurumye rimwe cyangwa bisaba inshuro nyinshi
Mhm. Ni- ni- Eh, akandi kabazo ese umubu umwe ushobora kwanduza abantu barenze umwe eh, malariya ukabanduriza ukabanduza malariya icyarimwe
Ye. urakoze cyane niba nta Murakoze, murakoze. Mm.
ye joseph urakoze Ah, dr hakizimana musubize joseph
Eh, urakoze cyane joseph ku kibazo cyiza ubundi umu iyo ukurumye waranduye nawo uhita ukwanduza si ngombwa ko ukuruma inshuro nyinshi nanone umubu umwe iyo wanduye wanduza abantu benshi eh, kuko umubu urumana buri minsi ibiri urumva rero niba umubu ushobora kumara iminsi makumyabiri n'umunani ah, uretse ko utangira gukwirakwiza kariya gakoko nko ku munsi wa cumi na gatanu ni ukuvuga yuko uba ufite hafi iminsi cumi n'itatu ah, yo gukwirakwiza malariya niba urumana buri minsi ibiri bisobanura ko umubu ushobora gu- gukwirakwiza malariya ku bantu batandatu Eh, kuko buri minsi ibiri niho urumana niba rero waranduye kariya gakoko gatera malariya umubu ushobora gukwirakwiza malariya ku bantu batandatu birashoboka Mhm. Eh, buri minsi ibiri uwo mubu urumana ni ugushaka amaraso awutunga cyangwa ni kubera iki hashira icyo icyo gihe hanyuma nyuma y'iminsi cumi n'itatu ntabwo uba ucyanduza
Eh, murakoze U- urebye umubu eh, utangira eh, nko kuza kuruma abantu nko ku munsi wa gatanu umaze kuvuka ubwo rero kubera ko ka gakoko gatera malariya bisaba hafi iminsi icumi Mhm.
eh, kugira ngo kave mu gifu cy'umubu hanyuma kagere mu ndurwe z'amacandwe Eh, bitaba ari iminsi icumi ariyo mpamvu tuvuga yuko eh, umubu ushobora gutangira gukwirakwiza ah, ka gakoko ku munsi wa cumi na gatanu Eh, ku bijyanye rero no kurumana ah, umubu urebye urumana uba ushaka amaraso kugira ngo amagi akure ayo maraso atuma umubu ubaho ariko nanone akamaro k'ingenzi ni ukugira ngo ubone za poroteyine zituma ya magi akura hari impamvu enye ebyiri kugira ngo ubeho no kugira ngo ya magi akure ushobore kuyatera cyane cyane ko mwavuze ko ari umubu w'ingore
E, ni umubu w'imbohe kuko w'ingabura ntabwo ubaho n'igihe kirekire ntabwo ujya urenza icyumweru buriya Mhm. Ye. twakire na david david ndakumva neza wiriwe neza
mwiriwe ni amahoro telefoni yawe banza- ni wowe wari- telefoni yawe yaricitse
yego na- ni ikibazo cya netiwaki ibyo ari byo byose ye noneho ubonye akanya ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
icyo kibazo nkatunga he ntabwo ari kirekire icya mbere ni ukubaza uwo mugabo ndamuzi ndamuzi muri gahunda za malariya ni umuntu usobanukiwe cyane Mhm, niyo mpamvu twamutumiye Eh, twagiye duhurira kenshi mu mu- mu mahugurwa kuko nanjye nigeze kubaho umuntu w'umuganga Aha.
Eh, ariko nkamubaza eh, hari porogaramu u rwanda rufite yo kubaka uruganda rukora inzitiramibu yatubwira se eh, urwo ruganda rugeze he kugira ngo rutange inzitiramibu icyo ni ikibazo cya mbere Eh, icya kabiri nihuse namubaza ese hari gahunda eh, minisiteri y'ubuzima ifitanye y'imikoranire na minisiteri y'ubuhinzi kubera ko bivugwa ko hari ibizenga byagiye bisukurwa cyane mu buhinzi bw'umuceri cyane cyane byagiye bigira uruhare mu kongera umubu mu turere biherereyemo ese hari ukuntu bakorana ku buryo- kugira ngo bakumire imibu ishobora kuba yororokera muri ibyo bizenga ni ibyo bibazo nanjye tutari bibiri Mhm. urakoze cyane ndumva ibibazo byawe birareba cyane ahari abashyiraho ingamba Ah, ubwo ariko ndumva hari ikintu washobora kubikubwiraho nki- cyane cyane nk'iyo mikoranire ya minisiteri y'ubuhinzi n'iy'ubuzima kuri ibyo bizenga byaba iby'amafi cyangwa se n'ibindi Ah, ah, dogiteri hakizimana mwagira icyo musobanurira david
Eh, david urakoze cyane eh, kuko yambwiye ko tunaziranye Mhm.
Eh, ku bijyanye n'uruganda rukora inzitiramibu mu rwanda ah, ndumva yuko iza mbere ishobora kuzaboneka muri uku kwezi bikaba bizakemura ikibazo cyo gutumiza inzitiramibu hanze eh, kuko iryo ryajyaga rifata hejuru y'amezi icyenda Ah, noneho zikaba zashobora no kuboneka eh, ahantu hatandukanye Eh, ku bijyanye no gufatanya na minisiteri y'ubuhinzi turakorana ku bintu bitandukanye kugeza ubu ngubu kuko nababwiraga yuko hafi mirongo itatu ku ijana y'ubuzima bw'umubu ni mu mazi ibiri mu mazi kandi mazi yuko hari ibigendanye by'amazi bikoreshwa ku buryo bunyuranye haba kubika amazi yo kuhira ibikorwa by'ubuhinzi hari uburobyi rero tuba turafatanya nko gutera amafi mu biganza by'amazi hari amafi yo mu bwoko bwa tirapiya ndetse no mu bwoko bwa karpe ku buryo ayo mafi arya twa tuyogoto tuvamo tuvamo imibu ibuka ubwo rero iyo gahunda twayitangiye ku buryo ibizenga byinshi ubu ngubu bimaze gutererwamo amafi indi gahunda tuba tuganiraho ni ijyanye no kurwanya imibu yororokera cyane cyane mu byanya by'imiceri ku buryo tujyanye n'ubushakashatsi twagiye dukora hano ku ruhuha hari n'ubundi bushakashatsi tugira ngo tuzakore mu minsi iri imbere ku buryo rero yandi tuzakurwanyiriza ku isoko itaratangira kuza mu mazu iwacu kugira ngo iturume ibikorwa kuzana malariya minisiteri rero y'ubuhinzi hari ingamba nyinshi dufatanya kugira ngo tujye uko twatsishwa malariya burundu mu rwanda ndetse no mu karere
twakire na philippe
alo wiriwe neza urahagana hehe
mperereye mu burundi uri mu burundi N- ahagana hehe yego inge- ingoti yego mwegereye ahantu hari ibizenga by'amazi
hagati y'amazu amazi hara- mu- mu- ko- muvuga ngo iki imyonga cyangwa uri hafi oya tuvuga twe tuvuga imyonga inyonga yego Um, none ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo wifuza gu- guterera
tuwe mu rusange nagira ngo mbe ndamushimire uwo mutumigwa Mhm.
hama akabazo gato nkana bifise Mm.
nagomba mbaze mu mumbari igihe hajya umuntu ashobora kuja kuyivuza malariya bayituye hama ugasigarana nk'ubukomere ku munwa ikiba- ingorane tuba zabaye
Ibi- ibikomere ku munwa byaturutse ku miti wanyoye ya malariya
uyu mwana yivuze mbere yakize yakize ugaca usigarana udukomere ku munwa tuduhere tukanduruka tuya udusebe duto duto Mhm. Ah, utwo tuntu tuba twa- twaturutse ku miti cyangwa uba wa- wagize byaturutse nko ku muriro umuca sinzi niba mwita umucanwa ko biba byaturutse kuri iyo malariya Mhm. Re- reka buretse guma ku- turabizi ko mutatwumva aho ngaho mu burundi neza reka mu- abanze agusubize keretse niba hari ikindi kibazo wari ufite
Eh, Ye, guma guma hafi rero guma ku murongo akusubize dr hakizimana
Eh, murakoze philippe icyo ni ikibazo cyiza cyane cyane eh, ku bijyanye n'udusere ushobora kugaragaza ku ku munwa iyo kirwaye malariya cyangwa ikirutse Eh, mu by'ukuri rero ukuntu turiya dukoko eh, dukora eh, dushwanyaguza utwo twita udusoro dutukura tugize amaraso eh, aritwo twita globule rouge Eh, ku buryo kamwe gashobora gushwanyaguza kugera ku bihumbi makumyabiri eh, buri minsi ibiri Eh, ariyo mpamvu rero usanga umuntu agira umuriro watinda kujya kwivuza ukagira eh, malariya twita igikatu eh, cyangwa paridisime severe Eh, icyo gihe rero kubera ko ubagaragariye ubushyuhe eh, bw'umurengera ah, kuko murazi ko ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu wundi ntabwo ujya burenza mirongo itatu na gatandatu n'ibice bitanu iyo bigeze rero hejuru ya mirongo itatu n'icyenda hari naho bijya kuri mirongo ine eh, ariyo mpamvu usanga nk'umunwa urabona yuko haroroshye haroroshye cyane eh, ndetse no mu mazuru usanga aho hantu rero hakunze kugaragara udusebe ariyo mpamvu iyo zikiruka usanga iminwa yarumye yarasadaguritse ndetse no mu mazuru biba bisaba yuko ubonye bikomeje wajya kwa muganga bakaba baguha n'indi miti igufasha kugira ngo n'utwo dusebe twagaragaye dushobore gukira murakoze Mhm. hama nk'uwo uba afite umuriro mwinshi kunywa nk'amazi hari ikintu bishobora kumufashaho amazi akonje ubundi ubundi ugaragaje umubiri umuriro mwinshi bisaba yuko witabutse kujya kwa muganga ariko nanone ugafata amazi ukashyira nko ku gitambaro cyangwa ugafata nka isume ukamushyira ku gahanga kugira ngo byibura bwa bushyuhe busa n'ubugabanuka ariko imbere ntabwo ubwo bushyuhe buba bwagabanuka uwo umuriro mwinshi rero ugaragaza na malariya y'igikatu biba bisaba yuko umuntu wagaragaje umuriro mwinshi umwihutana ukamujyana kwa muganga kuko hari n'izindi ngaruka zishobora kuza bitewe n'umuriro mwinshi ubwo rero bisaba yuko umwihutana ukamujyana kwa muganga bakamuvura ntujye muri kwa magendu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima twakire nyandwi nyandwi turi kumwe
ibyo turi kumwe ku murongo ye urahagana hehe
yewe ndi mu burundi mu kirundo Mhm. umeze neza mu kirundo se
Eh, twameze neza turashima ye akabazo cyangwa se Eh, igitekerezo
akazi nagira mbaze umutumire nagira ngo mubaze yuko nk'abashakashatsi hari ingamba baba barimo barakora mu guhiga umuti wo- wo uvura malariya mu buryo bunyarutse cyangwa sinzi ko bari ubundi buryo baba bararose bw'ukuntu umuntu yoba ubu yoyirinda Mhm.
akazi nari mfite karako
kwirinda kwirinda hari ibisanzwe bivugwa kenshi cyane byo gukuraho ibihuru n'ibindi n'amazi aretse cyangwa se ibindi bintu bishobora gufata amazi byaba biri iruhande rw'i- rw'inzu umuntu atuyemo no kujya mu nzitiramibu kurara mu nzitiramibu buri munsi nk'uko yabitubwiraga n'ibindi Ah, ayo mabwiriza aho urubona abenshi ibyo mubwirwa babikurikiza
Eh, twe turabikurikiza cyane cyane tuba tumenyereye icyo gihe by'imisegetera Mm.
gusa nuko tuba twumva ko ubu ubu twumva ngo malariya yarongeje ubukana ibi ngibi nicyo turimo turibaza yuko nyuma abashakashatsi baba baragize ubushakashatsi bakabona iyindi miti sinzi Mm. umuti unyaruka hu- Mm.
ni umuti um- umuti wavura nko mu gihe kingana iki kuri wowe burundu burundu Eh, nta buru- burundu burundu izaboneka ari uko ibyo byose bitera bituma uwo mubu wororoka bivuyeho reka muhe umwanya gusubize Mm.
Eh, reka gusubize dr hakizimana eh, Ara- arakoze nyandwi Ah, ngira ngo ahari atakuvuga ku rukingo eh, rwa malariya eh, ariko urukingo ntabwo ruraboneka ku buryo rwatangira gukwirakwizwa ah, mu baturage Ah, numva ko eh, niwo muti cyangwa urukingo rwashobora kurinda umuntu burundu ujyanye ku muti rero uvura mu minsi mikeya malariya eh, kugeza igihe uriya muti wa kwateni ni umuti ushobora kuvura umuntu iminsi itatu gusa Eh, kuko bakwandikira eh, igipimo ugenda unywa buri munsi buri munsi Eh, mu minsi itatu rero twa dukoresha twamaze gushyira mu mubiri Eh, numva ko icyo gisubizo namuha Mhm.
umuro- umuti dukoresha kugeza iki gihe uvura mu gihe gitoya ni umuti wa kwateni Yeah. ubwo nta wu- u- indi bwo baracyayikoraho ubushakashatsi
kugeza iki gihe ubushakashatsi ntabwo buhagarara Mhm.
eh, burakorwa ku miti igiye itandukanye ariko kugeza iki gihe uyu ni wo muti eh, ukoreshwa ku buryo umuntu ashobora gukira ku buryo bwihuse Yeah. twakire na emmanuel wiriwe emmanuel
mwiriwe mwiriwe urahagana hehe
Ndi- ndi mu murenge wa rukomo akarere ka rulindo mu majyaruguru y'u rwanda ye mumeze neza mu majyaruguru se
Eh, tura- turakomeye nta kibazo turashima n'imvura irimo iragwa nta kibazo ye nuko ikibazo cyangwa igitekerezo
Eh, wenda ni- ndabanza- ndabanziriza wenda ku gitekerezo yego
wenda niyo twubatse inama mu rwanda mu majyaruguru dufite uburyo wenda twirinda iyo malariya sibyo ye gute
hari uburyo bwo kurwanya ibihu- gutema ibihuru gusiba ibidendezi by'amazi kumenagura ibintu by'ibikoresho biba byamenetse nyine cyangwa ukaba wabikura wabikuta kuko n'amazi arikamo cyangwa ngo biregemo amazi kugira ngo ziterane amatekererukiraho Mhm.
cyangwa se no kuraba inzitiramibu yego
ariko hari ubundi buryo bwa genda bushobora gukoreshwa nk'abantu bakora akazi ko kurara ijoro hari amavuta a- ikiriya kigo kirwanya malariya gishinzwe ubuvuzi mu rwanda rdpc yagitanga kikayaha abajyanama b'ubuzima rero baka- bakayatanga mu baturage ku buryo naho umuntu ugiye gukora iyo izamu ry'ijoro arara ahantu aragenda aka- akayisiga ku bice mbese bigaragara hanze nijoro nko mu maso cyangwa ku maboko ku buryo ajya mu kazi ke ari sefu yitega ko nta malariya ashobora kwandura se nta na sefu Eh, hari n'undi mu- hari na- n'undi muti bita bayigoni ubu uba uri koze ku kantu kameze nka ubona umufuniko ukuntu uba umeze nyine wenda nk'umuntu uva mu rwanda waba uzi ikintu bita umutemeri w'ikibo sinzi niba waba uwuzi mu nyamakuru turawuzi
Eh, urabona ukuntu ubu- uburyo bawukora bagenda bazengurutse utuntu twa etape ukuntu nyine Mm.
none ikintu ukora iyo ugiye ku- uragiye gushaka umwana w'ubuzima noneho wa- wagera iwawe ku mugoroba uri nko kurya wenda cyangwa se igihe utararyama muri wo- we n'umuganga nko hanze Mm.
ugafata uga- ukagacana noneho umunsi gatanga Mhm.
ugerageza kwirukana imibi ishobora kuba yajya mu yaza muri fasi mwicayemo muri icyo kintu na kano cyaba ryabo Mhm. karimo amavuta rero ucana ubwo noneho eh?
karimo amavuta ucana Cyangwa ni nka buji.
kandi udutwika ko gaporodusinga umwotsi Mm.
noneho uwo mwotsi urabona i- iyo uwo mwotsi uge- u- ujya u- uzamuka mu kirere Mm.
u- u- u- u- ubuza ya ya mibu kuba yaza mu buso murimo muri icyo gihe Mhm. Ka- hanyuma karashya kagashira kamara igihe kingana iki Eh, ka- ubundi gashobora kuba kacanwa nk'amasaha ari hejuru ya mirongo irindwi n'abiri Mm, ni menshi kuko ntabwo kaka ntabwo kaka nk'i- nk'ikintu gisanzwe giterera nk'uko wacana wenda nk'igikenyeri cyangwa urupapuro Mm.
kuko kaka kironderereza ariko gaproducinga umwotsi ufite ingufu ku buryo nta kintu kiri entikukomwe y'umubu yageraho n'isazi ntiyahagera Mm. ndumva Eh, ah.
ndumva mwe rwose ubwo- uburyo bwo kwirinda mwarabugezeho
ubu turi sefu cyane ku kintu cya maraya kuko na rbc urebye mu ntuza muri sitati fayivu itanga babona ko maraya igenda igabanyuka ku kigero ki- gishimishije Mm, urakoze cyane gusangira ibitekerezo
dushaka kubaza umutumirwa yego
kuki bavuga ngo malariya ikunda kwibanda ahantu hari hari- mu- mu bibaya cyane mu gihugu cye yaba ari uko biterwa n'uko ari washyira cyane
Iko- iko ikunda kwibara- kwibanda mu bibaya
Eh, mu bibaya urabona nk'aya mu- wenda mu busaza bw'u rwanda cyane nikunda kwibanda cyane mu mutara
Ye- byaba biterwa n'uko hajya cyane buriya mu reka- mbarizo ye, arakumva reka nze muhe umwanya gwa- gusubiza dr hakizimana Eh,
Mm, urakoze cyane emmanuel na byamushimire ku nyunganizi Eh, mu by'ukuri Yego.
hari uburyo tuba dukwirakwiza mu baturage eh, duciye ku bajyanama b'ubuzima n'ahandi hatandukanye eh, ku bijyanye n'imiti eh, yirukana imibu ikwirakwiza malariya Eh, turiya dutuye twa bayigoni natwo turimo ah, ndetse hari n'amavuta umuntu ashobora kwisiga ah, ku buryo mbere yo kujya kuryama ah, guhera bukigoroba saa kumi n'ebyiri kugeza mu ma saa mbiri saa yine z'ijoro uba ukoresha utwo duti ku buryo nta mubu ukugeraho Ah, ndetse waba ukora akazi k'ijoro ukaba wisiga ah, ayo mavuta hari n'amasabune ku buryo butandukanye nayo atuma wa mubu udashobora kukuruma Ah, ubwo rero ah, tuba turakomatanya uburyo bushobora kugufasha mbere yo kujya kuryama ndetse n'iyo uri hanze Eh, ubwo buryo rero ndumva ko tuba turabushyira imbere ku buryo abanyarwanda bose tubibakangurira ah, kandi tukabegereza n'ubwo buryo Eh, ku bijyanye na malariya ikunze kugaragara mu bibaya ahantu ho mu misozi mu- migufi eh, cyangwa mu bibaya ah, biterwa n'ubushyuhe Eh, ubundi bavuga yuko iyo ubushyuhe buri munsi ya cumi n'umunani eh, babwita degere eh, cumi n'umunani eh, bavuga ko ubundi kariya gakoko gatera malariya kugira ngo kazave mu gifu cy'umubu eh, kagere mu ndodo z'amatandwe bisaba hejuru y'iminsi makumyabiri n'itanu icyo gihe rero ah, umubu ah, ako gako kajya kugera mu ndodo z'amatandwe umubu warakuye Eh, bifata igihe kirekire kugira ngo kazagere mu ndodo z'amatandwe iyo ubushyuhe buri he- kuri makumyabiri na gatanu rero niho usanga ah, kororoka cyangwa gukwirakwira mu mubiri w'umubu birihuta cyane eh, kuko nabasobanuraga yuko eh, bifata gusa iminsi icumi kugera kuri cumi n'ibiri Eh, ayo mpamvu yo bituma ah, ya minsi isigaye eh, umubu ushobora kuwukwirakwirizaho malariya Eh, ibyo rero biterwa ah, n'uko ubushyuhe butuma eh, ka gakoko gatera malariya kihuta ah, kakava mu gifu kaza- kagera mu ndurwe z'amacandwe ku mubu kuko iyo kataragera mu ndurwe z'amacandwe y'umubu ntabwo umubu ushobora gukwirakwiza ako gakoko Eh, rero eh, nibyo eh, nibyo koko ah, biterwa ubushyuhe butandukanye hagati y'ibice bitandukanye eh, by'igihugu ah, cyangwa urebye no muri afurika muri rusange ahantu hari imisozi miremire usanga ubushyuhe ari bu- ari bu- buri hasi cyane ugasanga na malariya rero buri hasi cyane iyo niyo mpamvu
Ye. radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga mutumirwa wacu ni muganga emmanuel hakizimana ni umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ibikwirakwiza indwara ya malariya muri rbc mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda hakaba n'inzobere mu byerekeranye no kurwanya imibu iyo mibu itera malariya nagira ngo dusubire ku murongo wa telefone twakire gode turi kumwe
hano Oui, turi kumwe oui, urahagana hehe?
ndi bujumbura mu burundi mu kanyosha Oui. Mu kanyosha bameze mute?
mu kanyosha turaho tumeze neza Mm. Nuko, ubwo rero ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho muri kiganiro cy'ubuzima.
bwa mbere ni icyiyumviro ushaka guterera
Yego.
nkabanza gushimira leta yacu y'u burundi kuba yashoboye ku- kwitaho ikibazo cya malariya mu kuronsa abanyagihugu bose imisegetera Mhm.
iyo ni intambwe ikomeye cyane Ubu barayibonye noneho bose abari bayikeneye kuko mu minsi ishize havugwaga malariya ku kigero kinini.
bo aho mperereye malariya yavugwa siko uko bayivuga siko twayibonye ariko Mm.
dushimira leta ko yashoboye kubanguka Mhm.
kwibutsa abanyagihugu cyane cyane kuryama mu segitera kuko iyi leta yari isanzwe yarayibahaye Mhm. Ye, mu- kugira ngo inayishimira ukuntu yita- yego ukuntu yitaho eh, ababyeyi iyo bavuye kwibaruka Mhm.
cyangwa iyo bagiye gupimisha imbanyi imisegetera barayironka ku buntu atacu barinze gutanga Mhm.
yego nkongera nkanayisaba nibutsa yuko leta yacu y'u Burundi umugambi yatanguje wo gukoresha ibikorwa rusange yo kumwe rigahimiriza abantu abenegihugu gukora kwitabira ibikorwa rusange kugira ngo bashobore gukura ibizira byose canke ahantu hose hoba hari ibintu bituma imibu igwira cane Yego. Um, hanyuma nyuma nkabaza yego komeza.
muganga ndashobora kumubaza yego ndashobora kumubaza ariko hoba hariho umugambi wo gukora urukingo rwa malariya kugira ngo ruzoshikira abanyagihugu bose bo mu burundi no mu rwanda ndetse no mu karere kose Mhm. Ye, urakoze hama nkanamurego Ye- yego cyane Oya, Hanyuma usoza iki- nkanamushimira Mm.
nkongera- nkongera nkanamushimira ku nsiguro yaduhaye z'ukuntu dushobora kwirinda malariya Mhm. Ye.
kandi namwe murakoze ku kiganiro mwatumushyiriyeho cyo guca malariya kuko ni intambamyi iwacu no mu karere urakoze cyane rwose gode ndagushimiye ubwo abanyagihugu ah, cyane cyane abo mu bice bitandukanye bajyaga bakoresha u- utu- iz- inzitiramibu cyangwa se imisegetera mu buryo butari bwo ndumva bakwiye guhindura imyifatire u- ngashima ko uvuze ko leta yabagejejeho izo nzitiramibu kandi ikaziha n'ababyeyi ah, bibungenze cyangwa se abagiye kwibaruka ndagushimiye cyane yego cyane Mm.
murakoze namwe Eh, Ah, dr hakizimana hari icyo mwavuga ku byo gode av- avuze
Eh, gode nagira ngo umushimire cyane eh, ku bijyanye n'urukingo ariko nagira ngo musobanure yuko kugeza iki gihe hari inkingo zijya kuri mirongo itatu zageragejwe ariko zitaragaragaza yuko eh, zishobora gufasha abantu kwirinda malariya ku buryo buhagije eh, ndetse hari n'izindi zihure- ziherutse eh, kugeragezwa zijya kuri eshatu eh, nazo zageragejwe ku bana bari hagati eh, y'ibyumweru bitandatu kugera kuri cumi na bibiri Eh, ariko kugeza igihe nta rukingo ruragaragara rwashobora gufasha abantu kwirinda malariya ku gihe kirekire Eh, kugeza igihe ni ukwitabira uburyo buriho eh, dukoresha inzitiramibu ah, ndetse dukoresheje n'isuku muri rusange ariko nagira ngo nongereho yuko niba ah, hari gahunda yo gutanga imisegetera cyangwa inzitiramibu eh, hari ikintu abantu burya bibagirwa bakayanika ku zuba Eh, burya rero iyo wanditse inzitiramibu cyangwa inzitiramibu ku zuba ntabwo imara igihe kirekire eh, kuko wa muti ushiramo ku buryo bwihuse biba byiza yuko yanikwa eh, mu gicucu cyangwa ikanikwa ku gitanda ndetse n'amazi wakoresheje mu kuyimesa ukakira eh, mu bwiherero ikindi nagira ngo mbakangurire hari ibidendezi by'amazi cyangwa ibizenga by'amazi ariko nanone hari no gupfundikira amazi eh, dukoresha mu mago iwacu Eh, kuko iriya mibu iyo imaze kurumana ikaruhuka iminsi ibiri aho ibonye amazi meza nitera amagi ariyo mpamvu rero iyo hari amazi adapfundikiye mu rugo cyangwa hafi y'urugo icyo gihe wa mubu wanduye ukwirakwiza malariya ku bantu bagize urugo ariko iyo amazi apfundikiye ushobora kugenda ukajya kure ndetse wanagaruka umaze kubona aho ama- aho utera amagi ukaba utagaruka iwawe Eh, rero nagira ngo ngimba akangurire kwanika ahatari izuba inzitiramibu ndetse no gupfundikira ikintu cyose kirimo amazi akoreshwa mu rugo adakenewe ayo mazi mukayanira kugira ngo mutabona aho mutatuma ya mibu itera amagi hafi y'amago iwanyu
ndabashimiye cyane rwose dr ibisobanuro mukomeje kuduha twakire na musangamfura uranyumva
ndabumva ndabumva wiriwe neza uri hehe
ndi mu majyepfo y'u rwanda i nyanza Ye. mumeze neza i nyanza
iyo nyanza turaho turashima imana nuko nuko Ye, ufite ikibazo rero cyangwa igitekerezo
njyewe ibibazo nshobora kuba mfite Mm.
mbega hari hari uburyo twumva ngo malariya z'ibikatu nka malariya isanzwe ariko aho ngaho sindamenya ngo aho zi- zitandukana gute zitandukanira hehe n'indi ibimenyetso byazo nazo bi- bi- bitandukanye ikindi
Mhm.
hari ukuntu ara- abantu benshi tuganira nkumva ngo ngo ubu ngubu ngo ndi kwiyumvamo malariya ngo maze iminsi mbyibushye ngo numva asa nkaho rwose mfite ibiro ngo ubu ngiye kurwara malariya kandi koko mu minsi mikeya ukabona umuntu yafashwe yajya kwa muganga bakanayibona ibyo bintu nagira ngo dogita adusobanurire
Ye.
Iki- ikindi kintu hari hari utuntu dukunda gukoreshwa cyane cyane dukore- eh, ku bantu bakoresha umuriro ukagacomeka umubu ukaba wahunga umwuka wako Mhm.
nkibaza ngo ese nta kintu byefekitinga ku mubiri w'umuntu nk'iyo umwuka ubaye mwinshi mu nzu murakoze cyane ibibazo byanjye ni ibyo Ye, ura- usanga- musangamfura urashaka kuvuga bya bindi bari bamaze kuvuga bya bayigoni
Eh, utwo two gucana okay sawa reka ubwo reka agusubize noneho Ah, dr Yego.
hakizimana murakoze Ye, urakoze nawe Ah, nimusubize musangamfura Ah, ibi bisa- byo- gutandukanya igituntu cy'igikatu n'igituntu gisanzwe ese hari ahantu malariya yabihurira n'umubyibuho kuri abo bantu babyiyumvamo kandi ngo barangiza kuko bakayirwara nabivugaho iki
Eugenia Ngirango yavuze mara y'igikatu ahari igituntu cy'igikatu hari abandi bashobora kuzatanga ibisobanuro bihagije ariko ngarutse kuri mara y'igikatu ibimenyetso bigaragaza malariya y'igikatu ari kugira umuriro mwinshi cyane ku buryo uyirwaye eh, cyangwa ufite uwo mubiri adashobora gufungura hari ukuruka eh, kuruka ku buryo udashobora gufata imiti ngo uyimire eh, igume mu gifu hanyuma igufashe hari ndetse nko gucika intege ukaba utashobora guhagarara ah, ariho usanga umuntu bamuhetse bakamujyana kwa muganga cyangwa bakamu- bakamumwohereza imbangukiragutabara Ah, rero icyo gihe ufite ibyo bimenyetso eh, bituma udafata umuti uri mu rugo iwawe eh, cyangwa ngo ujye kwivuza ku kigo nderabuzima cyangwa ku mujyanama w'ubuzima utahe iyo niyo malariya twita ko ari malariya gikatu Eh, icyo gihe rero bisaba ko wihutira kujya kwa muganga eh, kuko hari imiti yindi bagura eh, kugira ngo igufashe eh, gukira vuba Eh, ku miti avuze ikoreshwa ku bantu bafite amashanyarazi eh, bagasomeka Eh, ubundi eh, umuti uba urimo eh, wirukana imibu uko usometse eh, uwo muti urashyuha wamara gushyuha noneho ka kotsi kavuyemo eh, kakajya mu nzu eh, bigatuma ririya mibu idashobora kwinjira eh, kugira ngo ize kubaruma uriya muti rero eh, ni imiti yakorewe ubugenzuzi eh, ku buryo nta kibazo yatera abakoresha ubwo buryo bwo kwirinda n'ibikwirakwiza malariya ariko eh, dusaba yuko iyo miti ikoreshwa mbere y'uko ujya kuryama ukagasomeka ukigura saa kumi n'ebyiri noneho wajya kuryama ukagasomokora hanyuma ugakoresha uburyo busanzwe bw'inzitiramibu eh, ndetse n'ubundi buryo wakoresha rero ntabwo dukangurira abantu yuko eh, ubwo buryo bukoreshwa ijoro ryose eh, ni uburyo bukoreshwa gusa mbere y'uko ujya kuryama murakoze Ye, Urakoze nawe kandi no kunkosora igituntu cy'igikatu nshaka kuvuga malariya y'igikatu
Bisanzwe.
kubera ko Eh, akamenyero k'igituntu cy'igikatu nicyo gikunze kuvugwa cyane kurusha malariya y'igikatu mm, nuko. ubwo rero reka dukomeze eh, twari dufite domisiye telefoni ye ubanza icitse ariko hari ka kabazo nigeze kubabaza hari malariya eh, iri- kariya gakoko gatera malariya mwavuga ko kororokera hanini mu mazi bigenda bite iyo kavuyemo kakaba noneho kari mu bihuru ka- karusha gashobora gukomeza gukwirakwiza indwara cyangwa se hari igihe gashobora no ku- gutakaza u- ubushobozi
eh, urakoze eh, eugenia urebye icyo dusanga mu mazi ni utunyorogoto ari natwo tuvamo imino iguruka utwo tunyorogoto rero tumara hagati y'iminsi icyenda kugera ku minsi cumi n'itatu eh, bituruka ku bushyuhe bw'ahantu Eh, nyuma rero yo hagati y'iminsi icyenda na cumi n'itatu niho havamo imibu iguruka iyo mihugu kandi niyo dukunze kubona ari nayo abantu bakunze kumenya ariko tukaba dushaka yuko ah, n'icyo kiri kiri mu mazi eh, tuzakimenyesha abatwumva eh, kuko ikibi ntabwo ari amazi areta ah, ikibi ahubwo ni ikiri mu mazi Eh, tukaba dushaka ko twakangurira abanyarwanda cyane cyane ndetse n'abandi eh, kumenya n'iyo mibi ikiri mu mazi hanyuma rero mu buguruka iyo umaze kugera mu mago iwacu eh, navugaga yuko umara hagati y'iminsi makumyabiri n'umwe kugera kuri makumyabiri eh, n'umunani umaze kuva mu mazi icyo gihe rero usigara utunzwe no kurumana gushaka amaraso uruma umuntu ariko tumaze kubona yuko ubu ngubu iyo ubuze umuntu ushobora kuruma n'amatungo ariyo mpamvu dukangurira n'amatungo y'uko baya- ba- bayoza bakoresha iriya miti ah, ku buryo biba byakorwa mu gihe cyateganyijwe noneho iyo umaze kurumana rero uraruhuka ukaruhukira mu nzu imbere amasaha mirongo ine n'umunani Eh, ku buryo ntabwo ushobora kugera kure iyo unyweye amaraso ungura amaraso angana n'inshuro ebyiri uburemere bwawo nyuma y'iminsi ibiri rero umaze kuruhuka icyo gihe ujya gushakisha ahantu utera amagi ubwo rero ni ahantu hose hari amazi eh, ari aho ngaho hafi ubwo rero iyo umaze kuba kugera mu mago iwacu usigara utunzwe no kurumana eh, kuruhuka gutera amagi ariyo mpamvu dukangurira abantu yuko bakoresha uburyo butandukanye kugira ngo babirukane mu mazu iwacu ntabwo nubwo iyo twubaka twubakira imibu izagenda ibe mu bihuru ariko ibihuru nabyo tubiteme dukore isuku muri rusange twirinda ibidendezi by'amazi dupfundikira amazi yose dukoresha hanyuma tugakora isuku dutema ibihuru aho iyo nkuru ushobora kwihisha mbere y'uko uza kuza eh, kuturuma imbere mu nzu urakoze yewe urakoze nawe twakire ndi ku mana ah, dutegereje ku murongo wa telefone $105.
ndi ku mana turi kumwe ndi ku mana telefoni ye iracitse ariko dr hakizimana mwari muvuze eh, ku byerekeranye n'umubu uruma umuntu ariko kandi ko ushobora no kuruma inyamaswa ushobora kuruma inyamaswa ukavanamo malariya ukayishyira mu muntu
Eh, iki ni ikibazo cyiza cyane ubundi uri umunyamaswa kubera ko wabuze uko ugira Eh, iyo rero abantu birinze bari mu barya mu nzitiramibu ndetse bakaba batera imiti imbere mu mazu bagakoresha na bwa buryo bwirukana ya mibu iyo i- i- irindiriye hanze yabuze uko igira yagenda ikaruma amatungo hari inka hari ihene hari ingurube eh, kugira ngo ishobore kubaho Eh, rero nta mahitamo iba ifite kubera kugira ngo ibone eh, amaraso hanyuma ya maraso afashe eh, gukura kwa ya magi ari imbere Eh, nta mahitamo rero iyo nkuru iba ifite ariko noneho ntabwo ishobora ah, gukwirakwiza malariya ah, kuko mu matungo kari agakoko gatera malariya ntabwo gashobora ah, kugwirirana mu maraso y'amatungo Eh, nta kibazo kiba gihari rero iyo irumye amatungo eh, ku buryo yakwirakwiza no mu matungo kari agakoko gatera malariya kari agakoko kororokera kagwirirana gusa ah, mu maraso y'umuntu Mhm. Eh, ndumva ko nk'uko mubivuga ni amabura ni amaburakindi koko ni amabaki uruhu rw'umuntu n'uruhu rw'itungo ruba runago ntaho bihuriye mu mu bworohe Eh, Ye. N- none ubu muri ah, gahunda zo kurwanya malariya hari byinshi mwakomeje kutubwira am, bijyanye no ku- ku- kuyihashya Ni- ni iki noneho mu- murimo gukora cyangwa se nihe murimo gushyira ingufu kugira ngo iyo ndwara rwose muyi- mu- muyihashye buru- burundu sinavuga ngo burundu birashoboka ariko kandi irusheho mm, guhagarikwa mu gihugu
murakoze eugenia Eh, cyane cyane ingufu turiho dushyira mu bukangurambaga ndetse n'ubufatanyabikorwa Eh, kuko murebye ikibazo cya malariya iyo dutangiye kuvuga isuku tukavuga amatungo eh, tukavuga imyubakire eh, ibyo byose urabona ko eh, inzego z'ubuzima ntabwo zibifitemo uruhare icyo dushyize imbere ni ubukangurambaga ndetse no gufatanya n'inzego zitandukanye zaba inzego za- z'ubuzima ndetse n'inzego zindi zitandukanye zishobora kugira uruhare mu myororokere y'imibu Ah, nicyo nuba dushyize imbere ikindi kandi ni ukugira ngo ah, dukangurire abaturage kwirinda Eh, kwirinda kuko murazi yuko iyo urwaye hari ushobora no kuhasiga ubuzima Ah, ariko hakaboneka uburyo butandukanye bujyanye no kwirinda murazi ko twatangiye dukoresha inzitiramibu eh, dukangurira abaturage n'uburyo bwo gutera imiti imbere mu mazu uretse ko ubwo buryo burahenze cyane Eh, ariko tumaze kubona ko iyo mibu irumanira hanze nanone ikaba yaruma n'amatungo Ah, twanabonye yuko igenda ihindagurika amoko twajyaga turwanya mbere hari andi yaje ubu ngubu iyo abuze umuntu ashobora kugenda akaruma amatungo cyane cyane Eh, ubwo rero niyo mpamvu tuba dushyira imbere n'ubundi buryo bujyanye no kurwanya iriya mibu ah, nk'amavuta yo kwisiga ah, twavuga ah, nk'ibijyanye nk'amafi yo gutera mu bidendezi by'amazi hari uburyo bujyanye no kurwanya eh, turiya tunyirogoto tukiri mu mazi eh, tugafatanya nk'abacukura ah, ibumba imicanga ku buryo butandukanye Ye.
urumva rero turagira ngo tunoze tubone uburyo butandukanye bwo kuyirinda eh, noneho dushingiye kwirinda kutakwivuza rwose murakoze cyane ndabona isaha irarangiye ikiganiro cyari kiryoshye abifuza kubaza bari benshi ariko ndibwira ko iyi nama iyi n'ibitekerezo ndetse na- n'ubumenyi bungukiyemo bizafasha benshi ndagushimiye cyane muganga emmanuel hakizimana umuyobozi w'agashami gashinzwe kurwanya ikwirakwiza ibikwirakwiza indwara ya malariya mu rwanda mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima rbc ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri nelson ropshi yari afatanije na fatuma karara arimasi wakiriye telefone zanyu kuri mikoro ya eugenia mukankusi mwakoze rero mwese kudutega amatwi aho muri hose mukomeze kugira ubuzima bwiza Thank you.